dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mwumva radiyo ijwi ry'amerika kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etiyene karekezi mwese kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro twahariye uyu munsi mugenzi wacu venuste nshimiyimana akorera mu biro bya radiyo ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza venuste mikoro ni yawe abumva ijwi ry'amerika mwese ndabasuhuje muri kumwe na venuste nshimiyimana umutumire wacu ukuri uyu munsi ni diane shima rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u rwanda diane shima rwigara ndabasuhuje amakuru yanyu amakuru ni meza yanyu tumeze neza hano ku ijwi ry'amerika murakoze nibutse abatwumva yuko ejo bundi uheruka kwandikira umukuru w'igihugu cy'u rwanda perezida paul kagame ibaruwa ifunguye nagira ngo utangire utubwira impamvu yatumye ufata iya mbere ukandikira umukuru w'igihugu ibaruwa ifunguye n'iyihe impamvu nyamukuru ni iyicwa ry'umuntu wari inshuti witwa mwiseneza jean paul bakundaga kwita nyamata wishwe urw'agashinyaguro waciwe umutwe ndetse yanatewe ibyuma bakaba baramwishe hashize igihe gito tumaze kuvugana ku mwuka mubi warangwaga muri gereza y'amageragere muri icyo gihe ku buryo hari n'imfungwa zahakomerekeye maze kumenya iby'urupfu rwe byankoze ku mutima cyane ku buryo nahise niyemeza kwandikira perezida wa repubulika mugezaho icyo kibazo cy'impfu za hato na hato mu gihugu cyacu muri iyi baruwa nibanze ku bacikacumu barokotse jenoside yakorewe abatutsi kubera ko uyu mwise neza ndetse n'abandi nagiye mvugamo twakoranye nka muyenzi tadeyo bose bari abacikacumu kandi nayanditse mu gihe cy'icyunamo cy'iminsi ijana twibukaga jenoside ibaruwa yibanda cyane ku bacikacumu ariko bitavuze ko hatari n'abandi bahohoterwa mu rwanda ariko muri iyo baruwa yawe uravuga uti nibanze cyane ku bacikacumu nahoze ndeba kuri urwo rutonde washyize ku mugereka w'ibaruwa yawe hariho abantu bagera kuri mirongo ine bose uvuga yuko barokotse itsembabwoko ryakorewe abatutsi hanyuma bakaza kwicwa none igihe cyose habaye ikibazo ugomba kwandikira umukuru w'igihugu oya ntabwo ari igihe cyose bikenewe ariko muri iyi baruwa nabyo mbivugaho ko impamvu nahisemo kwandikira perezida wa repubulika ni ukubera ko inzego nka senerije cyangwa imiryango nkayibuka byakagombye kuba biharanira ubutabera bw'abacitse ku icumu usanga bakorera ku bwoba batinya kubwiza ukuri ishyaka riri ku butegetsi ariko si bo gusa ni nk'izindi nzego zose zo muri iki gihugu aho usanga bagendera ku mabwiriza avuye hejuru niyo mpamvu nahisemo kwandikira umukuru w'igihugu kuko nari nzi neza ko senerije nayibuka bishinzwe abacikacumu hari ingero badafite ububasha bwo gukemura ukimara gutangaza iyo baruwa ifunguye wandikiye umukuru w'igihugu umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside bizimana jean damascene yahise ahaguruka navuga yuko yakwamaganiye kure akavuga yuko usa naho ukora ibikorwa by'ubugambanyi bishaka guhungabanya umutekano w'igihugu ayo ni amagambo yivugiye wabyakiriye ute nabyakiriye nk'ibintu bibabaje bibabaje nabyakiriye nk'ikinyoma cyambaye ubusa kubera ko usomye ibaruwa nanditse ntaho bihuriye n'ibyo yavuze navuze ku karengane abanyarwanda bahura nako itotezwa ihohoterwa niba kuvugira abanyarwanda byitwa kugambanira igihugu abahitamo guceceka cyangwa gushyigikira aya mahano ubwo nibo bagikunda niko twabivuga ariko yasaga nk'aho akubaza ati mbese wowe diane shima rwigara wigira umuvugizi kabuki w'abacitse ku icumu nubwo bwose nawe wacitse ku icumu ni uburenganzira bwanjye nk'umunyarwandakazi kuvugira abandi banyarwanda nta tegeko nishe ntaho byanditse ko senerije cyangwa ibuka ari zo nzego zonyine ariyo miryango yonyine ifite ububasha cyangwa uburenganzira bwo kuvugira abacitse ku icumu nkumva rero iyo mvugo ye ntabwo mbona aho aho ishingiye ariko ni nk'aho waba uvuga uti ntacyo ukora noneho reka noneho mbyikorere ntabarize bariya bacitse ku icumu ndumva yenda ari cyo umuntu yavuga ko uh, kitamushimishije oya hari ibyo bakora hari ibyo bakora kameme eh, ariko hari aho batagera hari aho batagera kubera ko muri iki gihugu cyacu hari ibikorwa bimwe na bimwe by'ubugizi bwa nabi uretse na senerije cyangwa ibuka n'izindi nzego zose zidafite ubushobozi bwo ku- bwo gukemura ugasanga umuntu usigaye ushobora kubikemura ari perezida wa repubulika perezida wa repubulika no mu ibaruwa ndabivuga we n'inkotanyi na fpr inkotanyi bashoboye guhagarika jenoside niba rero barahagaritse buriya bwicanyi bw'indengakamere nka jenoside izi mpfu za hato na hato ntabwo ari zo zakagombye kuba ikibazo gihambaye Eh, nkaba mbona mu bushobozi bwe mu mu budahangarwa bwe afite ashobora guhagarika iki kibazo perezida wa repubulika agira abamufasha agira inzego zimufasha n'urwego narwo perezidansi ya repubulika n'urwego muri abo bamufasha ndareba nkabonamo nka minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu ari we ufite umutekano mu nshingano ze mbese nk'uko abarundi babivuga kucyo utakebuye minisitiri ushinzwe umutekano umubwira uti hari abantu bapfa hirya no hino ndetse ngo wandikire na polisi y'u rwanda babwira uti dore abantu barimo bara- bakomeje gupfa nyaboneka nimu- nimu- nimuturebere perezida wa repubulika aza- azabishobora wenyine ibibazo byose azajya abisubiza wenyine oya ntabwo perezida wa repubulika ari we wenyine ushobora ah, gukemura ibibazo ariko niwe ukuriye iki gihugu cyacu cy'u rwanda Mm, icyo ni cyo cya mbere icya kabiri ntabwo ari ubwa mbere eh, iki kibazo kigejejwe ku nzego zitandukanye zo muri iki gihugu ndetse nta nubwo ari ubwa mbere perezidanse yandikiwe ivuga kuri iki kibazo cy'abacikacumu bicwa Ah, hari amabara yagiye yandikwa muri mu bihumbi bibiri na gatanu na nyuma yaho ibihumbi bibiri na karindwi n'umunani ariko ayo mabaruwa yari amabaruwa ah, pirive amabaruwa atarigeze ajya ku mugaragaro ayo mabaruwa yose ntacyo urebye yatanze ah, niyo mpamvu ngewe nahisemo kwandika ibaruwa ifunguye kubera ko amabaruwa yagiye yandikwa mbere na- n'abantu batandukanye mu buryo butagiye ahagaragara nta- ntabwo yigeze agira icyo ahindura Eh, nkaba re- ariko nizeye ko wenda iyi baruwa ish- ishobora kudufasha guhagarika ubugizi bwa nabi uragira uti iyi baruwa yanjye siyo ya mbere hari ayandi mabaruwa menshi yandikiwe umukuru w'igihugu abwirwa yuko hari ubwicanyi eh, bwibasira abarokotse itsembabwoko ryakorewe abatutsi nyamara umunyamabanga mukuru wayibuka nefutari aho ishakiye waraye utangaje iyo baruwa wishyize ahagaragara eh, yavuze yuko hari ibintu biba mu rwanda wowe utabona Ati- avuga ati ufite amaso ariko ntabwo ubona ndetse eh, reka ngerageze kuvuga neza ibyo yavuze ntabwo mbisoma ariko nda- ndabyibuka yaragize ati nta mukikacumu n'umwe n'uyu umwe wigeze yibasirwa n'abashinzwe umutekano mbese wowe wamusubiza iki?
namusubiza ko bariya nashyize kuri ruriya rutonde ari bake cyane ugereranyije n'abacikacumu bamaze kuvutswa ubuzima muri iki gihugu kuvuga rero ko ngo nta mucikacumu n'umwe wari wa- wibasirwa n'inzego zishinzwe umutekano nawe arabizi neza ko a- atari byo ariko n'ibyo agomba kuvuga kuko nk'uko nabivuze muri iyi baruwa ziriya nzego zihagarariye abacikacumu ni inzego zikorera ku mategeko aturutse aturutse hejuru none kugira ngo ukusanye ruriya rutonde urebye neza usanga eh, bava nimba narebye neza muri za mirongo cyenda n'umunani kugeza ubu mbese hashize i- i- imyaka makumyabiri n'umwe nk'uko ubyandika kugira ngo ushobore gukusanya ayo mazina byagutwaye nk'igihe kingana iki byantwaye igihe kitari gito kubera ko mm, abanyarwanda ni abantu badakunda kuvuga kuri ibi bibazo biri mu gihugu cyacu ibibazo by'akarengane by'ihohoterwa by'izi mpfu za hato na hato kubera ubwoba ntabwo wabarenganya n'ubwoba kubera ko baba bazi ko nihagira icyo batangaza bashobora kubizira Ah, rero ni ni ibintu byantwaye igihe byantwaye igihe ah, kandi nk'uko nabivuze muri iriya baruwa ah, bariya ni bake cyane ugereranyije n'abamaze kuvutswa ubuzima gusa ntabwo igihe cyadukundiye kugira ngo dushobore gukusanya amakuru yose abantu bose eh, ariko uko tuzagenda tumenya izindi nzirakarengane tuzajya tuzitangaza ariko se uretse ku gukora urutonde rw'abo bantu no gutanga impuruza ugasaba mukuru w'igihugu ko yagerageza gu- gushyiraho akwe kugira ngo eh, ubwo bwicanyi buhagarare mbese mwashoboye kumenya impamvu abo bacikacumu bibasirwa nk'uko nabivuze muri iyi baruwa ntabwo ari abacikacumu gusa ah, bicwa hari n'abandi banyarwanda ni uko gusa aribo nibanzeho kubera mm, ibihe twari turimo ah, n'abo nzi bari bamaze n'uwo nzi wari umaze mm, ah, kwicwa ah, ndetse mm, navuze no ku bandi barimo muyenzi tadeyo nawe waburiwe irengero twakoranaga ah, ariko bitavuze ko ari bo gusa ba- bahohoterwa Ah, ariko kandi eh, sinabura kuvuga ko a- abacikacumu urebye koko bicwa ku kigero giteye impungenge Eh, nkaba ntashobora kugusobanurira impamvu ahubwo twabaza abakora ubugizi bwa nabi impamvu bahitamo ku bahisemo ku- ku- kubibasira mukomeje kumva ijwi ry'amerika nibutse ko umutumire wacu uyu munsi ari umunyapolitike diane shima eh, rwigara turavugana ku ibaruwa aheruka kwandikira umukuru w'igihugu cy'u rwanda perezida paul kagame amugezaho impungenge aterwa n'icyo yise iyicwa rikomeje ry'abarokotse itsembabwoko ryakorewe abatutsi mirongo cyenda na kane diane shima rwigara mu rutonde washyize ahagaragara ah, nabonyemo n'umubyeyi wawe ukubyara abantu bamwe ba- bashobora kuvuga bati uriya mwana w'umukobwa uriya mu abantu bamwe bashobora kuvuga bati uriya mwana w'umukobwa aravuga biriya kubera yuko ashaka no kurenganura se umubyara nawe amagingo aya ngaya bitaramenyekana neza uko o, yishwe diane rwigara ibyo ngibyo byaba ari byo ah, haramutse habitekereje gutyo abari kuri iyi lisite bose barimo n'umubyeyi wanjye asena paul rwigara ah, bakeneye ubutabera ntabwo ari umubyeyi wanjye wenyine uwukeneye ntabwo ari mwiseneza jean paul wenyine ntabwo ari muyenzi tadeyo twakoranaga wenyine abari n'abandi ndetse nanjye ubwanjye nari nzi twari tuziranye uretse n'abo batatu maze kuvuga Ah, hari n'abandi benshi babukeneye ndetse batari no muri uru rutonde umuntu wese wa- wa- wahohotewe wishwe wari- waburiwe irengero yagombye ku- ku- kugira umuvugira mu gihe abantu bari kuri uru rutonde badashoboye kwivugira mu gihe bacecekeshejwe burundu numva ko ari mu nshingano zanjye ku- kubavuganira unyemerere nongere ngaruke gatoya ku kuntu ah, imiryango nka ah, senerije nayibuka byakiriye iriya baruwa yawe kubera yuko eh, niba nararebye neza yashyizwe ahagaragara ku munsi wa nyuma w'icyunamo cy'iminsi ijana none baramutse babifashe nk'aho ushaka kubakorera akazi wowe urumva hari icyo wabanenga ntabwo ari ugushaka kubakorera akazi um, kuko hari ibyo bakora kandi bakabikora neza hari eh, abacikacumu barihiwe amashuri hari abacikacumu bubakiwe amazu donc oh, hari ibyo cnlg ibuka leta y'u rwanda yashoboye gukorera abacikacumu ariko kandi hari n'ibindi uko bigaragara idashoboye Mhm.
muri ibyo harimo gukurikira gukurikirana ah, abacikacumu ah, gushakira ubutabera abacikacumu ah, bahohoterwa n'inzego za leta Ah, kandi ikindi nakongeraho ni uko n'ibyo navuze byo kurihira amashuri abacikacumu cyangwa no kubashu- kububakira amazu ah, nabyo nta kintu gihambaye kirimo bakoze bakora kuko ni inshingano zabo ni inshingano za leta kumenya abaturage ariko aho ngaho uvuze yuko abacikacumu bahohoterwa n'inzego za leta nubwo bwose iyo baruwa wayandikiye umukuru w'igihugu ntabwo bivuga yuko ibikubiyemo byose biba bibaye ihame ahangaha unyemerere nkubaze kugira ngo uvuge yuko abo bantu abo bacikacumu bahohoterwa n'inzego za leta ni ikirego gikomeye ni ikirego gikomeye mwaba mufite ibimenyetso cy'aho inzego za leta zigeze zijya mu gikorwa cyo guhohotera umucikacumu ibimenyetso birahari kandi bifatika murebye kuri uru rutonde usanga abantu baragiye bicwa mu buryo bumwe usanga ingero zimwe na zimwe polisi yarihutiye gutangaza ko ngo umuntu yiyahuye ugasanga mu ngero zimwe na zimwe ibinyamakuru byegamiye kuri leta byarahise bikwirakwiza ko umuntu ngo umuntu kandi bizwi neza ko yanizwe ngo yiyahuye ugasanga kandi baragiye bicwa mu buryo bumwe ikindi ni ukuntu iyo umuntu agize ngo aravuga ku muntu wishwe n'inzego z'umutekano usanga aho kugira ngo bashakire umuti icyo kibazo aho kugira ngo bakore iperereza aho kugira ngo berekane uwo muntu waba wagize ubwo bugizi bwa nabi ahubwo bihutira gucecekesha ugize icyo abitangazaho ariko rero urampunda sinoga nagira ngo abatwumva wongere ubasobanurire kandi byumvikane neza abashinzwe umutekano waduha ingero waduha ingero z'aho abashinzwe umutekano baba batarakoze neza akazi kabo kugira ngo atagira uhaguruka hano akagenda akabashinja ibyo batakoze kandi nta bimenyetso bifatika bihari kuri uru rutonde nk'uko mwabivuzeho tugitangira rutangira muri mirongo icyenda n'umunani hakaba hashize imyaka irenga makumyabiri kugeza ubu hakaba hatari hagaragazwa uwakoze ubugizi bwa nabi ahubwo ugize ngo arabivugaho ugize ngo arabibaririza akaba ari we uhinduka ikibazo akaba ari nacyo kibabaje cyane muri iki gihugu cyacu cy'u rwanda ni uko aho kugira ngo dushakire umuti ibibazo byinshi biri muri iki gihugu ahubwo ubivuzeho niwe niwe ugomba gukemurwa niko navuga niwe ugomba gucecekeshwa n'aba bantu rero usanga impfu zabo ari impfu zidasobanutse ari impfu leta idashaka ko umuntu agira icyo avugaho iyo umuturage yishe undi iyo umugore yishe umugabo muri iki gihugu nta kibazo bajya mu rubanza umwe agakatirwa iyo leta nta ruhare ibifitemo ni ibintu bijya ku mugaragaro nta kibazo ariko iyo hari icyo bishinja cyangwa bashaka guhisha ugize ngo aravuze ugize ngo arabajije bimugiraho ingaruka zikomeye so n'aba bantu rero nashyize kuri uru rutonde n'ubwo ari urutonde nk'uko nabivuze rutuzuye hari abandi benshi ni abantu bagiye bavutswa ubuzima n'abantu bafite ubushobozi n'ububasha muri iki gihugu n'abantu bavuga ari kijyana ariko se buriya nta bindi bibazo byugarije u rwanda washoboraga kugeza ku mukuru w'igihugu bitavuze ko na biriya utari kubimugezaho ariko se nta bindi bibazo biri muri icyo gihugu ibibazo birahari muri iki gihugu ariko n'iki ngiki namugejejeho ni ikibazo gikomeye gikomeye cyane burya igihe umuntu wese avukijwe ubuzima ntabwo ari ikintu twagombye gufata nk'ikintu gisanzwe amaraso yamenetse muri iki gihugu arahagije nta yandi yagombye kuba akimeneka unyemere nongere nkubaze mu ibaruwa yawe no mu kanya wabigarutseho nange reka nongere mbigarukeho washimye kandi utaka cyane umukuru w'igihugu ndetse n'ingabo z'igihugu ubashima bombi kuba barakoze igikorwa cy'indashyikirwa muri mirongo cyenda na kane ndetse uranavuga uti n'ubu ngubu nta kabuza n'indashyikirwa ibyo bashaka gukora babigeraho none ko abo bacikacumu bafite imiryango bakomokamo bafite abavandimwe bari muri izo ngabo z'igihugu no mu bashinzwe umutekano none bashaka kumbwira ko aribo bimena inda koko abo bacikacumu dufate urugero rwa mwiseneza jean paul barabishe bose muri jenoside arokoka wenyine na mushiki we donko iyo miryango uvuga abenshi usanga ntayisigaye si we wenyine hari n'abandi benshi kuri uru rutonde usanga yari asigaye ari wenyine cyangwa wenda yari asigaranye umuntu umwe donko nta miryango bafite abenshi baba baramaririye
ndumva ari byiza ko nakongera nkakubaza kuri kuri iyo mvugo ushyira mu majwi abashinzwe umutekano kubera yuko niba bashinzwe umutekano w'abanyarwanda nyuma ukavuga yuko ari nabo babagirira nabi ndumva ari ikintu kigomba gusobanuka neza ni hari ibimenyetso simusiga waba ufite cyangwa se byakwitwa guterana urubwa ibimenyetso birahari kandi bigaragara nko mu ishyingurwa rya mwiseneza jean paul ukuriye gereza yavuze amagambo yumvikanisha ko mwiseneza ari we wizize aho yagize ati ni wowe ugomba kwimenyera umutekano ugomba kumenya uwo uri we ukamenya uko witwara ukamenya ibyo uvuga n'aho ubivugira ugasanga rero iyo umuyobozi atinyutse kuvuga amagambo nk'aya muri gereza nk'aho uwishwe ari we ari we wizize ari we yakagombye yakagombye guhanwa usanga ari ibintu bibabaje ariko nanone ugasanga sinavuga ngo ntawamurenganya ariko usanga abayobozi bato bari munsi bafatira bafatira icyitegererezo bafatira urugero ku bandi babakuriye kuko na perezida wa repubulika ubwe igihe yajyaga i rubavu hashize amezi abiri yavuze ko hari ubutabera buzwi bukurikiza amategeko ariko hari n'ubundi butabera ngo iyo wigize rutare hari ubundi butabera ngo tugeza kuri bene abo ngabo ngo nabwo burahari ugasanga abayobozi bacu barimo n'umukuru w'igihugu aho kugira ngo bamagane aya marorerwa ahubwo basa nk'abayashyigikiye unyemerere ingaruke gatoya kuri uwo mutekano nyirizina uvuze mu kanya wavugaga yuko mu rwanda nubwo bwose hari umutekano mwinshi rimwe na rimwe abagizi ba nabi bashobora guca muri humye abashinzwe umutekano bakaba bahitana umuntu none se uwo mwise neza nubwo bwose umukuru wa gereza y'amageragere yavugaga ati umutekano ni wo ubwawe ugomba kuwirindira mugomba kwimenya mukamenya aho mujya mukamenya no muganira nabo ubwo se wabwirwa n'iki yuko atahita wenda n'abagizi ba nabi aho yari ari oya ntabwo ari abagizi ba nabi ntabwo ntabwo ari abagizi ba nabi ni wumvise amagambo yose yahavugiwe ahubwo byasaga nko gutanga urugero basaga nk'aho bashaka gutanga urugero ku bandi bacungagereza ku bandi bantu ko nta muntu wagakwiye kugira icyo avuga ko bagagombye kumenya uko bitwara kuko hari n'aho yavuze ngo mwise neza yazize ukuri kwe ngo ntawatinya kuvuga ko azize ukuri kwe ntabwo ufite ubwoba yuko kuvuga amagambo nk'aya kwandika ibaruwa nk'iyi ikubiyemo ibyo wanditse bishobora kukuviramo ingaruka mbi ndetse bikaba byagusubiza muri gereza no muri iyi baruwa nandikiye perezida wa repubulika nabishyizemo ko birashoboka ko nahura n'akaga gakomeye kubera iyi baruwa ariko ni ibintu nari nkeneye kugeza kuri perezida wa repubulika ni ibintu numvaga bikenewe kujya ahagaragara ingaruka rero zose zabiturukamo ni ingaruka ni ingaruka nzakira uko zizaza wagarutse ku byiza igihugu cyagezeho wowe iyo ureba usanga ibibi biruta ibyiza niba ariwo nandikiye perezida wa repubulika ni ibyo koko ndamushimira we n'ingabo za efuperi kuba barahagaritse jenoside kiriya ni igikorwa gikomeye abanyarwanda tudashobora gupfa kwibagirwa ariko kandi nkanibaza niba guhagarika ariya mahano bitanga uburenganzira bwo gushyira iterabwoba ku banyarwanda niba fpr yaratubohoye ntabwo yagombye kudukandamiza ahubwo yagombye kuturindira umutekano nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu leta y'u rwanda yigisha ubwiyunge ubona ibintu bigeze he mu rwego rw'ubusabane bw'abanyarwanda abanyarwanda nta kibazo bafite abanyarwanda nta kibazo bafite ikibazo mbona nyamukuru muri iki gihugu ni uko nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu nk'uko umaze kubivuga mu gihe tukivuga ko umuryango mpuzamahanga wabebereye mu gihe jenoside yakorerwaga abatutsi yabaga natwe ariko nyuma y'iki gihe cyose tukaba duhatirwa guceceka tukaba duhatirwa kutita ku bagenzi bacu barimo bavutswa ubuzima barimo bahohoterwa tukaba duhatirwa kwibera abantu b'indeba mu gihe inshuti n'abavandimwe n'abanyarwanda muri rusange barenganywa mu buryo bukomeye yego hari ibikorwa by'iterambere bigaragara mu gihugu cyacu kandi ibikorwa ni ibikorwa byiza ariko kandi kwibohora kuri kuri nge no ku bandi banyarwanda benshi ntabwo bivuze ibikorwa remezo ntabwo bivuze ibikorwa by'iterambere n'ubwo wenda nabyo umuntu atabyirengagiza ariko batanze ubuzima bwabo kugira ngo igihugu cyacu kibohoke ntabwo ari za convention center ntabwo ari ama etaje ari muri kigali ntabwo ari icyo barwaniraga ntabwo ari cyo cyatumye abantu bahaguruka ngo bajye ku rugamba batange ababo n'ibyabo ahubwo barwaniraga kwishyira ukizana k'umunyarwanda bemeye kwitanga kugira ngo akarengane gacike mu gihugu mu gihe rero abantu batisanzuye mu gihe hakiri akarengane bigaragara ko icyo abemeye kujya ku rugamba rwo kubohora igihugu cyacu barwaniriye kitigeze kigerwaho none se uravuga ko abanyarwanda muri rusange barenganwa ariko se ko iyo ugeze muri kigali ubona abanyarwanda bemye bahimbawe basharaza amasimbi ako karengane ukabonaye ibyo guhimbarwa no gusharaza amasimbi nta wenda byaba ari ugukabya ariko kandi mu gusubiza ikibazo cyawe navuga ko n'ubundi abanyarwanda uko duteye usanga ntawe umenya biragoye kumenya ikibarimo noneho kandi hakikubitiraho na sisiteme yadushyizeho igisa nk'iterabwoba nako ntabwo ari igisa nk'iterabwoba n'iterabwoba ku buryo kugira ngo ubone abantu bavuga ikibari ku mutima badatinye biragoye kuko baba bafite ubwoba bw'ingaruka bw'ingaruka zishobora kubageraho usanga buri muntu yarize kuvuga ibyo yemerewe na leta diane shima rwigara mbere y'uko turangiza kino kiganiro nagira ngo nkubaze afurika yose ndetse n'isi yose imaze hafi ukwezi ikurikira irushanwa ry'igikombe nyafurika cy'umupira w'amaguru cyaberaga mu misiri wowe waba waragikurikiye ngewe ntabwo nkurikira umupira cyane ariko icyo nzi cyo ni uko tutashoboye kujya mu marushanwa u rwanda ntabwo rwabaye selected ariko nizera ko ubutaha tuza ubutaha natwe tuzajyamo
diane shima rwigara ndagushimiye cyane kuba wemeye kuza ku mutumire w'ijwi ry'amerika murakoze namwe turamushimiye umutumire wacu uyu munsi umwari diane rwigara kuri mikoro ya mugenzi wacu venuste nshimiyimana namwe batwumva turabashimiye mu kiganiro cy'uyu munsi hari impande zagarutsweho tutabashije kuvugana nazo izo ni komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside ndetse n'umuryango ibuka mu biganiro byacu bitaha tuzagerageza kubatumira nabo batuganirire ku bijyanye n'iki kibazo kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye Etienne karekezi ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo